turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe impunzi abahungiye mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini uwo munsi wabasanze mu bwahe buzima kubaho kwacu n'imiryango tubayeho kuja gusabiriza mwa bano baturage twasanze hano muri goma n'imugunga ugwira imbabazi akagutwo urararira n'abana aba ni bamwe mu bahungiye mu burundi mu rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo muri ano makuru tugendera inkambi zitandukanye ziri muri ivyo bihugu mu burundi kandi muri make perezida w'ico gihugu evaristo ndayishimiye yaraye yijeje abarundi ko bagiye gutera imbere n'ubwo hari ubukene mu gihugu navyo nyene twabiteguye mwirya nino ku isi amerika ishavujwe n'amajambo ya israel yavuze ko itariko irayiha ibigwanisho bikwiriye vyo kwivuna hamas naho mu ihembe rya afurika somaliya ifise impungenge ku mutekano wayo ido n'ido ni mukanya isase musangwa ikaze kandi mwakoze kuzinduka murumviriza ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere muri somaliya aho leta y'ico gihugu iri kwiraba ingene umugambi wo kuvana ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zose ziri ku butaka bwayo wo kwitonda somaliya igabisha ku gihengeri mu vyo gukingira umutekano gishobora gusigara muri ico gihugu ari nk'amwe ingabo z'ubumwe bwa afurika zoramuka zitashe ifise kandi amakenga ku mutekano wayo muri rusange itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ryashize ahabona ano makuru rivuga ko ryayakuye mu rwandiko ryavanye ku masoko yaryo muri leta ya somaliya inzego za somaliya zirimwo ibiro vya perezida n'ivy'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu zanse kugira ico zishuye ku bibazo vy'abamenyeshamakuru bazirondeye bashaka umuco urenze kuri ano makuru ku rundi ruhande ibihugu bibanyi vya somaliya birimwo uganda na kenya bigabisha ko intagondwa za al-shabab zishobora gutembagaza ubutegetsi bwa somaliya umwanya n'umwanya ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zabwirizwa kuva muri somaliya bitarenze igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri kuno mwaka nk'uko leta ya somaliya yari yarabisavye ariko mu bihe bitandukanye harimwo nko mu kwezi kw'icenda ico gihugu cagiye kirumvikanisha yuko umutekano atako wifashe gutyo gisaba ko abasirikare mvamakungu bari ku butaka bwaco boba barahaguma tukiri ku mugabane wa afurika muri kenya ejo kuwa kane abapolisi bajejwe kurwanya imyerekano bakoresheje ivyuka biryana mu maso n'amazi afise umuvuduko mwinshi mu gushwiragiza abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bari bakoze imyerekano ku murwa mukuru nairobi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi iyi myigaragambyo igamije kwamagana umugambi wa leta wo kuzamura imisoro kugera ku madolari y'abanyamerika miliyari ebyiri na miliyoni magana arindwi abapolisi bakoresheje ibimodoka bimisha amazi afite umuvuduko munini cyane kugira ngo birukane abigaragambya mu gace gacururizwamo cyane ka Nairobi no kubakumira kugira ngo baterekeza ku nteko ishinga amategeko impamvu polisi yakoresheje ingufu nyinshi kandi abigaragambya bari mu rugendo rutuje ntiyamenyekanye umuvugizi wa polisi resila onyango n'umukuru wa polisi mu mujyi wa nairobi adamson bungeyi birinze kugira icyo batangariza abanyamakuru abigaragambya bavuga ko izamurwa ry'imisoro rizazambya ubukungu bw'igihugu kandi bigatuma abanyakenya basanzwe babayeho bigoye bazarushaho guhendwa n'imibereho ku wa kabiri w'iki cyumweru akanama k'inteko ishinga amategeko kasabye guverinoma gukuraho imwe mu misoro iteganyijwe mu mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari harimo ingingo nshyashya zirebana n'ibyo kugura imodoka umugati amavuta yo guteka n'ihererekanya ry'amafaranga perezida william ruto yatowe dore hashize hafi imyaka ibiri avuga ko azafasha abakozi kubera ko babayeho mu bukene ariko yahuye n'ikibazo cy'abarwanya gahunda ye yo kongera imisoro avuga ko kuyongera bikwiriye kubera ko byakura igihugu mu kaga ko guhora kiguza amafaranga kuri uyu wa kane mu mijyi inyuranye nka nyeri nakuru eldoret mombasa na kisumu abigaragambya bazindutse bahamagarira abadepite kutemera uwo mushinga w'itegeko ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye yijya nino ku isi nari nabice ku masonga nkitangura ibiro vya perezida wa amerika white house bitera ivyatsi amajambo y'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu aheruka kuvuga agaya uburyo amerika itangamwo ibirwanisho igenera ico gihugu perezidansi ya amerika yavuze ko amajambo ya Netanyahu ateye ishavu ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi umuvugizi w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano muri amerika john kirby ejo kuwa kane yabwiye abanyamakuru ko ayo magambo ateye ikibazo ugereranije n'ingano y'umusanzu amerika iha isirayeli kuwa kabiri netanyahu yavuze amagambo kuri videwo yasakajwe avuga ko nubwo ashimira inkunga amerika itera isirayeli mu ntambara irwana na hamasi bitumvikana uburyo mu mezi make ashize ubutegetsi bwayo bwimye isirayeli intwaro n'amasasu leta zunze ubumwe za amerika yo ivuga ko hari inkunga y'intwaro zipima ibiro magana cyenda n'ibisasu bya bombe bipima ibiro magana abiri byadindijwe mu kwezi kwa gatanu kubera impungenge amerika yari ifite ko israel ishobora kubikoresha mu bice bituwe cyane mu ntara ya gaza hagati aho impuguke za ni mirongo itatu ejo kuwa kane zaburiye abakora intwaro zo kohereza muri israel n'abazijyanayo ko bashobora gufatwa nk'abafatanyacyaha mu kubangamira uburenganzira bwa muntu no kwica amategeko mpuzamahanga muri gaza ejo ni mukankusi urakoze tukivuga ku vya israel umuyobozi w'umurwi hezbollah muri libani hassan nasrallah yatangaje ko ari nka hamwe umurwi atwara woja mu ntambara yeruye na israel atagice na kimwe c'ico gihugu kizorangwamwo umutekano fidel niyo ngabo abitugire ku muriri
mu ijambo nasrara yashikirije kuri televiziyo yavuze ko umugwi hezbollah ufise urutonde rw'ibibanza wakoramwo ibitero muri israel ku munsi wa kabiri w'iyindwi umugwi hezbollah warashize ahabona ivyo wavuze ko ari amasanamu y'ibibanza bitari bike bikomeye vyo muri israel vyafashwe n'utudege tutagira umudereva umuyobozi w'umugwi hezbollah yavuze ko abagwanyi bawo bafise ibigwanisho bishasha kandi ko umwansi wabo azi neza ko biteguye bikomeye umutegetsi mukuru w'igisirikare cya israel lieutenant general herzi halevi ku ruhande rwiwe yavuze ko igihugu ciwe kizi neza ibigwanisho umugwi hezbollah ufise yabitangaje mu rugendo yagize hafi y'urubibe israel ihana na liban yasiguye ko umwansi wa israel azi igice gitoyi cyane c'ubushobozi igihugu ca israel gifise ko azobubona igihe bizoba bikenewe israel n'umugwi hezbollah ucuditse n'umugwi hamas vyaratanye mu mitwe akatari gake kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye igihe ingwano hagati ya israel n'umugwi hamas yaduka kuva mu ntango z'umwaka abantu barenga amajana ane barishwe muri liban benshi muri bo akaba ari abagwanyi b'umugwi hezbollah nyamara hari n'abasivile batari munsi ya mirongo umunani bapfuye muri israel abasirikare cumi na batandatu n'abasivile cumi n'umwe barishwe mu ngwano hagati y'ico gihugu n'umugwi hezbollah fide niyo ngabo urakoze ucu tujana ku mugabane wa buraya aho abaserukira ishirahamwe ry'ibihugu vy'i buraya bumvikanye ku bindi bihano bishasha ku burusiya abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya bumvikanye ku bihano bishasha bikomeye bigiye gufatirwa uburusiya ni mu ntumbero yo guhana ico gihugu kubera ibitero kibandanya gukora muri ukraine abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya batangaje ko ibihano bishasha iryo shirahamwe ryafatiye uburusiya bikomeza ivyari bihasanzwe umukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ursula von der leyen yatangaje ko ibihano bishasha bizotuma uburusiya budashobora kuronka ubuhinga bwa none bukomeye cane bizotuma kandi uburusiya buda ashobora kuronka ayandi mafaranga avuye mu masoko ntanga nguvu yayo bitegekanijwe ko amatungo y'abandi bategetsi batari bake bo mu burusiya n'inzego zitari nke zo muri ico gihugu afatwa kandi ko abo bategetsi baziririzwa kugira ingendo mu karere k'uburaya
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no makuru yose mwumvise agezeho hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika igice cacu ca mbere c'amakuru ya kino gitondo tugiharira ivyerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbajwe ejo ku munsi wa kane ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr rivuga ko abantu bagera kuri miliyoni ijana na mirongo ibiri bataye ingo zabo muri abo abagera kuri miliyoni mirongo ine na zitatu bakaba ari impunzi ijwi rya amerika ejo ku wa kane ryarungitse thierry ndayishimiye mu ikambi ya mahama iri mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda ni ikambi rimwe impunzi z'abarundi bagera ku bihumbi mirongo itandatu tiarive aratubwira uko uwo munsi wahimbajwe ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi wahimbarijwe no mu ikambi ya mahama iherereye mu buseruko bw'u rwanda mu karere ka kirehe byatangujwe n'urugendo rwarimwo indirimbo n'ingoma aho baririmba bashima uko u rwanda rwabakiriye ndetse n'umutekano babayemwo bakesha igihugu cy'u rwanda imico ya buri mpunzi aho zaturutse yumvikanyemwo
gufasha mu bijyanye no kubona
umwihariko kuri uyu munsi wahariwe impunzi mu ikambi ya mahama ni imiryango yari imaze iminsi itegurwa kugira ngo ibane mu buryo bwemewe n'amategeko mu ntumbero yo kwirinda amatati no guharika ibituma n'abana babyaye bahagirira ingorane bamwe muri abo basezeranye imbere y'amategeko twaganiriye bavuga ko nabo bitari bibashimishije kuko buri wese yahora yikeka ko mugenzi we ashobora kumuzanira ku y'undi aba bagabo twavuganye umwe yari amaranye n'umugore wiwe imyaka cumi n'icyenda bakaba bafitaniye n'abana bane uyundi nawe bari bamaranye imyaka ine n'abana babiri bose ntibari baraciye imbere y'amategeko ari umunezero gusa numva ibyishimo kabisa ari byinshi Eh, iyo abantu bata- ba- babanye ba- bataciye mu mategeko habamo imbogamizi nyinshi twari tumaze imyaka yose tutabanye n'imbere y'amategeko tutabanye n'amategeko ake tubanye bisanzwe twakoze mariage bisanzwe
Eh, abana nabo bagira umutekano kuko ababyeyi bose babahurira ko kuko n'ibyemezo biba bihari imbere y'amategeko uyu mukenyezi nawe yasezeranye n'umugabo wiwe avuga ko imyaka yari amaze mu rugo atacizere yari afise ko ari we y'inarugo kuko atahantu yari yanditse ko twari dusanzwe tubanye ntibyari bye mu mategeko sinari nzi uko nubatse nari nzi nk'aho ndi umwana ndi mu rugo ariko kuva uyu munsi babibonye ko mfise urugo nanje bakabona n'uwo twubakanye mugenzi we nawe avuga ko ngaho mu ikambi nyene hari abagabo bigamba abagore mu gihe batasezeranye bakabacunaguza bababwira ko n'ubundi yo muheba kuko batanditswe barahari bagaca abagore baba inyuma bakagenda bagashaka abandi bagore cyane naho bakagenda bagashaka abana b'abakobwa bakiri bato kandi bafise abagore babo nimvaga yuko hari igihe nyine byo yonca nk'inyuma akajya gushaka uwundi kuko biba bitaraciye mu mategeko ijwi rya amerika ryanavuganye na jean bosco kwibishatse ahagarariye impunzi mu ikambi ya mahama atubwira ko hari imiryango myinshi ibana muri iyo kambi mu buryo butemewe n'amategeko Eh, tumaze iminsi kandi si iby'uno munsi dusaba imiryango myinshi kuba batarasezerana kuba bana ibibazo bitandukanye mu rugo bibashe ah, kugabanuka ariko cyane kandi ni na byiza mu mpande zose ari mu mpande ah, zo ku mugore ari ku mugabo cyangwa n'abana muri rusange ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo kwitaho impunzi mu rwanda nabwo buvuga ko iyo umuryango udatekanye n'abawugize barimo abana bahungabana mu rwego rwo gushyira mu ngiro icivugo cy'uyu mwaka kigira kiti twifatanye n'impunzi ubwo bushikiranganji buvuga ko kugira ngo bigegweho harimo kugerageza gufasha impunzi zikaronka ibyo abandi banyagihugu bose bakenera kugira ngo babeho neza nabyo bikaba birimwo no gusezeranya abubakanye hagamijwe ko bobana mu mahoro vuga neza andre niwe aserukira minema mu ikambi ya mahama wabonye twashoje uyu munsi dusezeranya imiryango yabanaga mu buryo butemewe n'amategeko nta yindi mpamvu eh, abantu bagiye bahunga baturutse mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabibonye usanga basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ntabyo bakoze umugabo umwe ashobora kuzana abagore batatu bane nk'ahandi mu muryango bisanzwe birahari ariko hari gahunda yagwe yo kubirwanya imwe mu nzira ni uko aba bana batarasezeranye basezerana ikindi ni ukubakangurira eh, kudashaka abagore benshi kugeza ubu mu ikambi ya mahama ibarizwamo impunzi zishika ku bihumbi mirongo itandatu na bitatu n'amajana atandatu na cumi na babiri nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe impunzi mu rwanda zikaba zirimwo izavuye mu gihugu c'u burundi kongo sudani eritreya etiyopiya yemene na afuganistani thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika mu nkambi ya mahama mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda Thierry Ndayishimiye urakoze iby'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi tubibandanirize muri Tanzania aho abarundi bahungiye muri ico gihugu bahimbaje uwo munsi ejo mu bwoba bwinshi bw'uko ico gihugu gishobora kubirukana umwanya n'umwanya James Jovin kuri uyu wa kane ijwi rya amerika ryatembereye mu nkambi ya nduta zone ya cumi kwirabira imibereho y'impunzi mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi gusa tuhasanze ibibazo amarira n'ibyiyumviro byarabarenze mu gihe biteguriye kuzatahukanwa ku ngufu bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika bemeza ko batanezerejwe n'umunsi mukuru wahariwe impunzi mu gihe batuye mu nkambi nk'ababoshwe amaboko n'amaguru naho twe twebwe ibyo by'iminsi mikuru byose biba twebwe nta na kimwe twebwe nta na kimwe tu- nta na kimwe tu- tu- tuvyumvamwo kubera yuko twebwe ntitu- ntitubinezererewe twebwe nta mahoro dufite kubera twebwe nta nta n'intuze yabyo tubifitiye n'ukuri ko n'abataha nta mahoro baronka nubwo nubwo bakira kugenda nko kwiyomora amaguru turaboshwe amaboko turaboshwe ni kuvuga rero tubaye tuboshwe yuweni niyo tuzeye iki amaso uwo ni umuvyeyi wacu hatwo- turi mu minwa ya yuweni ukaba ugiye kwitsa usanga umenga siho ugaca bituma wugaranywa ijambo rikakunigiramwo ni kuvuga rero nk'abafasha vy'ukuri bafasha impunzi bajeje impunzi umunsi mukuru kuba wabaye wabaye ariko nkaje kwande guwanje vy'ukuri sinezerewe wabaye ntanezerewe ngo muhe burundi ngo amahoro ariho ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje murugi wawe subona umutekano kwawe ko ukwiye uri hariya hanze wamenya ibiri hano mu nzu iwanje ndi mbandara nta- njya- ntaryamye urabimenya ubona mvyuka ngenda ntumenya ibiri mu nzu Eh, mu burundi umutekano cese ku bwanje ntawuriho uretse ikibazo cyo kuzohava batahukanwa ku nguvu nk'uko leta ya tanzania ibishikiriza izo mpunzi kandi zemeza ko n'ubuzima bwo mu nkambi busigaye bugoye cyane muri iyi minsi bivanye n'uko imfashanyo zagabanijwe ku rugero runini gusa ukumva ngo ni umunsi mukuru gusa mugabo ibibazo byinshi cyane mu mutima nyene nyine utoraba umunsi mukuru w'impunzi ukaba umve utagira aho urara ugasanga mu nzu ugahiga n'ahantu abana baryama ugasanga mu nzu ba mu nzu y'icyumba kimwe umugabo ufise umuryango w'abantu indi umunani ugafungura nabi ukarara nabi ukabura aho uryama byose ukumva nyene byose bigize iki ibibazo birabaye byinshi nyene birabaye byinshi mu mutwe twasaba leta ya tanzania na un ko bodufasha bakaraba naco ico botwunganira twebwe impunzi murakwiye rero kuturaba mukadufasha muri ivyo bintu naho biri uko leta ya tanzania yo isanga ata mpamvu ifise yo kubandanya iha ubuhungiro impunzi z'abarundi ivuga ko ikiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo nk'uko leta y'uburundi tanzania na aseri babyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze uyu ni hamadi masauni umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya tanzania mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma mu cyumweru gishize Sisi kama serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa uhamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana twebwe nka leta ya tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhimiriza impunzi gutaha ku bushake icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi nyingi sana itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa.
umunsi wahariwe impunzi wizihizwa buri mwaka ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatandatu no mu nkambi za nduta na nyarugusu amashyirahamwe atandukanye yita ku mpunzi arakunze kwizihiza uwo munsi gusa ikibazo ni uko amategeko agenga impunzi adakurikizwa guterwa umutima uhagaze no kuburabuzwa byagiye birasinzikaza ubuzima bw'impunzi mu nkambi kuva mu gihugu cya tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika ejo ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo tubandanirize mu burundi perezida w'ico gihugu evariste ndayishimiye yarayijeje abarundi ko igihugu kigiye gutera imbere naho hakomeje kumvikana ibibazo ry'ibura ry'amafaranga mvamakungu n'ibitoro hirya no hino mu ntara yabivugiye mu ijambo ryo kugurura amasengesho yo gushimira imana ku myaka ine amaze ku butegetsi n'amasengesho yabereye i nyabihanga mu ntara ya mwaro inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika iciye ku bakunzi bayo mu burundi mu isomerwa n'umenyeshamakuru desire hatungimana i kigali mu rwanda
izo ni ingamba zabanjirije ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'iminsi ine yo gushimira imana ku mugwa mukuru wa komine nyabihanga imwaro ku myaka ine amaze arongoye i Burundi perezida evariste ndayishimiye yagarutse cyane ku vyanditswe mu gitabo cya bibiliya yakoresheje imvugo ifobetse agereranya uburundi n'igihugu cya isirayeli nayo ibihe uburundi burimwo nico kimwe n'igihe c'ihunguka ry'abanyisirayeli bava mu buja mu misiri bagana igihugu c'isezerano evariste ndayishimiye yasabye abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikire igihugu cyabo cy'amata n'ubuki umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo c'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro ariko ntivyotuma abarundi bihebura canke babifata nk'inyendamuvano yo kugarariza ati kurya abagararije musa imana yabahanye no mu burundi rero niko bizogenda barabambariza bavuga yuko uno munsi bakenye batwiganire ingene bari batunze mu minsi iheze hanyuma batubwire ingene baherewe ndetse tubafashe gusubira mu matungo yabo mbere rimwe na rimwe usigaye umengo ni ukwitoraguza ngo baronke ingo zo kugarariza abavuga ko batakironka amahera mvamakungu n'igitoro perezida evariste ndayishimiye yabishyuye agira ati hari abavuga ngo barabuze amahera mvamakungu mbega ejo haheze ayo bari bafise bayakura hehe hari uwahazibiye ngo tumusabe ahagomorore aho kwigodomba nagira ngo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorere akajisho hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi mbega kare bahora bakivoma hehe ubwo burongozi nibwo bwazibiye iryo vomo bakivomamwo umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka abarundi aho bokora itunga yotuma haboneka amafaranga mvamakungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka evariste ndayishimiye yabwiye bari ku kibuga c'inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwo amata n'ubuki ivyo navyo ni amahoro atuma umurundi aryama agasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze ikindi kimenyetso ni ukungena uburundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze mu matora naho arabanka ibyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro by'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo mu bijyanye n'urudandaza ndengambibe evariste ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu burundi hinjira ibidandazwa biciye umuriyaridi urenga w'amadolari y'amerika ariko ayinjiye mu gihugu akaba angana n'ibihumbi majana atandatu vyerekana ko hari abinjiza amafaranga mvamakungu mu kinyegero haraguzwe imiduga irenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza isi imera hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga urongoye ishyirahamwe parsem faustin ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya amerika ko kugira hagire igihindutse kuri leta ya ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego ibintu bimeze gutyo niyo leta irashobora no gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakaza iyindi kandi n'umukuru w'igihugu akayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe iyo leta igaca ihamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibivyumviro byose bishobore kuja mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo evariste ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe baba baje gushinga amashyirahamwe n'amahinguriro mu burundi kuko ari ingendo isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu denise nkuru nziza nawe yigishije ku bijanye no kutibagira iyo imana yakuye uburundi kuko abarundi boca bahona kuri wewe ibibazo abarundi barimwo ni ibyo kubigisha no guca bugufi bityo bokwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru yacu mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri amerika uno munsi mugenzi wacu thomas kamirindi agaruka ku vyo gutunga ibigwanisho ikibazo c'ibigwanisho rero mu banyagihugu ba amerika cama cateye ibibazo abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu joe biden wo ku mugambi w'abademokrate na donald trump wo mu mugambi w'abarepublika ntibabona kimwe uko bazogitorera inyishu thomas kamirindi leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage batunze intwaro nyinshi mu ngo zabo mu gihugu hari intwaro ijana na makumyabiri ku baturage ijana byibura umuturage umwe kuri batatu avuga ko atunze imbunda leta zunze ubumwe za amerika kandi nicyo gihugu cya mbere kirimo ubwicanyi bukorwa mu kivunge mu ruhame bugahitana abantu benshi icyarimwe ibyo bita mass shootings mu cyongereza cyangwa fusillade de masse mu gifaransa ubu bwicanyi buba bufatiye ku bugome ibibazo mbonezamubano muri rubanda muri rusange cyangwa ku rugomo rwo mu miryango dufatiye ku rugero rwa bene ubu bwicanyi ndengakamere bwahitanye abantu barenze cumi na babiri icyarimwe bwabaye inshuro makumyabiri n'eshanu byibura kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda kugera mu kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ingero eshanu mbi zaguyemo abantu benshi kurusha izindi mu kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umusaza stephen paddock w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko yarashe mu baturage bari bibereye mu iserukiramuco ry'umuziki mu mujyi wa las vegas muri leta ya nevada mu burengerazuba bw'igihugu yahitanye icyarimwe abantu mirongo itandatu akomeretsa abandi magana umunani na mirongo itanu mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugabo w'imyaka makumyabiri n'icyenda witwaga omar martin yarashe mu rubyiniro rw'abakundana bahuje igitsina abo bita batinganyi yica mirongo ine n'icyenda akomeretsa mirongo itanu na batatu mu mujyi wa orlando muri leta ya florida mu majyepfo y'igihugu mu kwa kane ibihumbi bibiri na karindwi umusore w'imyaka makumyabiri n'itatu seyungu huyico wakomokaga muri koreya y'epfo yarashe muri kaminuza virginia tech muri leta ya virginia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu ahitana abantu mirongo itatu na babiri akomeretsa cumi na barindwi abandi batandatu bakomeretse basimbuka mu madirishya bamuhunga mu kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri adamu lanza w'imyaka makumyabiri yarashe mu mashuri abanza sandy hook mu mujyi wa newtown muri leta ya connecticut mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu yica abana makumyabiri bari bafite imyaka y'amavuko iri hagati y'itandatu n'irindwi n'abakozi bakuze b'ishuri batandatu mu kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi davin kele w'imyaka makumyabiri n'itandatu yarashe imbere mu rusengero rw'ababatisita mu mujyi wa sutherland springs muri leta ya texas mu majyepfo y'igihugu ahitana abantu makumyabiri na batandatu akomeretsa abandi makumyabiri na babiri aba bose bakoze ubu bwicanyi barangizaga gukora ibara nabo bakiyahura ntibari muri iyi mibare y'inzirakarengane umwanzuro kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubwicanyi bworeka imbaga bwabaye inshuro magana abiri na mirongo irindwi n'ebyiri bwirengeje abantu barenga ibihumbi cumi na bibiri na magana atatu na mirongo itanu bukomeretsa abandi hafi ibihumbi makumyabiri na bibiri mu bishwe n'abakomeretse bose hamwe harimo abana ibihumbi bibiri na magana umunani na mirongo itandatu n'umwe bari bafite kuva ku mwaka zeru kugera ku myaka cumi n'irindwi y'amavuko gutunga imbunda muri leta zunze ubumwe za amerika ni uburenganzira bwa buri muturage wese bwanditse mu itegeko nshinga mu ivugurura ryaryo rya kabiri ryo mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe ariko abanyapolitiki bananiwe kumvikana ku mategeko yatuma zidakomeza gukora ibara kuri trump ivugurura rya kabiri ry'itegeko nshinga naryo rikwiye kuvugururwa We have to have a Second Amendment that's meaningful. If we don't, we're going to have levels of death and destruction like this country has never seen before.
naho perezida biden asanga inzitizi zikomeye ari abacuruzi b'imbunda
nk'igihugu tugomba kwibaza igihe mu izina ry'imana tuzahagurukira abamamaza ubucuruzi bw'imbunda n'ababukora mu izina ry'imana ni ryari tuzakora icyo twese tuzi neza ko kigomba gukorwa
mu byakozwe kugeza ubu perezidansi ya repubulika n'inteko ishinga amategeko congress bumvikanye ku ngamba zo kubanza kugenzura imyirondoro y'abashaka kugura imbunda cyane cyane abakiri bato no gufasha leta zigize igihugu kwambura imbunda abantu bazitunze bashobora kuba icyago kuri bo bwite cyangwa ku bandi ariko kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri inteko ishinga amategeko congress yananiwe gushyiraho itegeko rishya kandi rifite ingufu ryo kugenzura ubucuruzi bw'imbunda abaturage nabo ubwabo ntibabona ibintu kimwe ikigo cy'ubushakashatsi Pew Research Center cya hano i Washington DC umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika cyerekana ko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani bashaka gutunga imbunda cyangwa bazitunze bakubye inshuro zirenga ebyiri abo mu ishyaka ry'abademokarate ijwi ry'amerika ni no ngaha amakuru yacu ya mbere aciye agarukira kuri mikoro ari kumwe na diana ninahazwe yakoze geoffrey mutagoma twari kumwe muhinga bw'ivyuma twe nawe twifatikanije na bagenzi bacu mu kubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose ahanje tuzosubira mu ndwiza mu bindi biganiro n'amakuru vy'ijwi ry'amerika mu kurindira rero ngende ndabipfurije weekend nziza